beautiful country people. na good morning how una dey my people like greet una according to una time depending on where una for dey watch me yes o my people. i don land i don show hey no be small thing Oh my country pipo chai your ledoche depression continue hey na wow my people. hmm no be news again say your ledoche lost mansion to queen may ever since that time from one wahala to they say your mental health is is something else your edoche no dey fine at all and una know say judy austin continue the hyping but the matter when e dey ground now be say a lot of online in law don tell judy austin say hyping no go solve this problem make e just go go build mansion from the scratch with yole edeche just as queen may just as queen may build from the scratch with yole edoche say all this hyping no go solve the problem because this bad luck when you be say you carry can't give yul edoche is not a small something and This bad luck wey yul edochie come from landlord enter ten ant na very terrible one na very terrible one a lot of people come dey say does this five minutes enjoyment wey yul edochie go find for inside judy austin eh, beer bank does it really worth it does it really worth it so pipo dey tell judy austin say judy austin you see dis hyping wey you dey hype you all doche. e no go work at all e no go work because my pipo <laughs> eh no be small tin o we hear say eh you all doche? di eh, state of di prepare wey hold am dis time around all dis one mean say eh all doche come court yesterday eh dem say if una see all doche. ah and according to wetin we dey hear we hear say yul edochie dey on serious drug wey be say e dey take wey dey calm am down at yul edochie age now yul edochie don dey take bp drug yes because the whole thing dey worry am and people say okay if this whole thing dey worry yul edochie like this why judy austin still dey drag am dey come social media why do judy osin dey drag am dey come social media ah na wa o my people. The edoches family they are they they are, are terrified they are not happy according to wetin we dey hear my people, we hear say your edoche elder brother. wey dem dey call leo and links edoche dem don get am hot because of this whole thing when e be say e happen una know say the time when e be say this whole thing happen where eh, you all yul edochie lose the mansion to queen may e know say the place when e grow and go na leo house because of the whole thing don dey worry am for for im brain so when. you all edoche first of all call links una no say links i mean uche He call eh, uche uche uche tell uche wife that one no one. uche wife no one take I see you all edoche because you know want that kind life You know support the you all edoche so when he come call links links no give a green light so links come find out say na uche na leo house na im um na im um dis person go Iyuola go Edochie go so um links no just dey happy at all Links come call um leo come dey tell am say you see why he never supported this whole thing right from the beginning say who dey suffer this whole wahala na all dis thing wey we say e befall dia broda na who they suffer am He they ask He said because if you look at him, brother, he's no longer the brother where they used to know He's no longer the brother they used to know Can they call you say Can they tell you say how long will you continue to be doing this? because when in where we say be links tell Leo say, no, no follow uh, Yul Edochie, discourage you from doing this. You say now your kid brother, now you love her so much. Okay, see her now. See her now, from landlord to tenant. Yul Edochie when e be say Leo go follow, They go pay uh, Judy bride price. How many wife will be say you you get? Links dey ask him elder brother say, how many wife will you you get? Let's call a spade a spade. Let's tell ourselves the truth. Brother, you no try. Brother, you no try. Brother, you don't you don't be, be lifetime enemy with Queen May because no woman go dey happy say im husband brother escort im husband to go marry second wife it's not done anywhere it's not done no be say yola edoche no get pikin if to say yola edoche no get pikin they go say okay maybe he's under pressure he, he, no, he no get pikin yola edoche yola edoche was very very comfortable when she was with queen may now see the way im life don don be Are you really proud of him the way he is? Na wetin Links call him brother wey be Leo When he follow Yul Edochie go pay to the Austin bride price. Because according to waiting Links they talk, Links, Links say the person wey be say they are the receiving end na Yul Edochie. Yul Edochie don lost everything integrity no reasonable endorsement company go endorse am and dis whole thing wey be say e dey happen so im wey be say e be links no dey happy say because if to say leo discourage yall by not attending because the the reason why be say judy austin parents feel very comfortable in handling their daughter which is Judy to Leo Edoche now because of say they recognize Leo Edoche say now be the elder brother. And elder brother is re representing their father. And their father is not part of this whole thing. The way we say people can't take they look their papa like somebody wey be say you know get integrity again He say it's very very bad say so now see the way you will be any small thing now You euro now don't finally turn to eh, liability eh because you e no dey not kpacknoto way. You know they feel they coordinate himself at all any little things eh so so e no they happy at all and this whole thing there's nothing they can do because you don't too go far When they they tell you yul edochie say the way they go about this thing is strong He refuse now see am see am especially dis mansion when e be say lost the thing eh the thing pain pain the edoches family well well he pain dem no be small so the whole thing eh this is this whole thing now na no make mekwata reason he get as e be and links edoche really expressing in in in in annoyance and in grievances towards this whole thing, and no be say eh, links edoche dey mock im brother. He they feel very very sad for you on Edochie because this is not the kind of life their papa live. Their father raised them up where they were happy. They grow up as happy children. Now see what wetin you all Edochie dey put in own children, in own picking them. see wetin they put dem. So, so he not just they happy at all. He was just telling his elder brother say, "Brother, this thing won't be say you do it. Eh, Queen May will never forgive you." And all dis thing wey be say they e happen so even when we say e be links e not happy so my people, o oh, na di matter when e dey ground be dat so whether I like it or not you only edoche just see the o oh, e dey sad in fact they say the sadness when we say e hits you ole edoche dis time around dem when e be lost in pikin sef you e know sad like this. When e lost kambili they were dancing on social media but this time around you ole edoche no fit shake body before una see judy austin come come dey massage e go dey praise am dey call am all sort of things more una know say water don pass garri water e really pass garri this time the whole thing don kurogide my people o dis na morning gist those of una wey be so na never subscribe to our channel abeg wetin una dey wait na here e for dey happen o oh, all our returning viewers and subscribers i say may the lord bless una may god bless una nyafu nyafu give una una heart desire for being part of dis channel god go bless una una have a nice day bye.